معنان آيتوتا كنا أكن درا درسو سورة سورة الممتحنة جأمتي إسين سورة مدينة آت آيان إسيد آخد أسدي لكويس إسيد آجهاتم إسين إيغا سورة الأحزاب بوته بسم الله الرحمن الرحيم jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbii fi rasuula isaa ergamaa isaa dhugoomse laa tattakhiduu caduwwii wacaduwwakum awliyaa nyaaba yookaa diina kiyyaa fi keessan jaala hin godhatinaa diinni sun kuffaara makkaati fi nama akka isaanii hundaa tulquuna ilayhim bilmawadda sirrii orma islaamaa itti odeessitanii basaasa taatanii fi waan isaan jaalatan isaanii odeessitanii وقد كفروا بما جاءكم من الحق odoo isaan diin keessan haqa rabbirraa isinii dhufetti kafaranii jiranuu yukhrijuuna rasuula wa iyyaakum rasuula fi ergamaa kiyya muhammadii fi isinillee biyya teessan makkarraa baasanii waan isin qabdan hunda fudhatanii an tu'minuu billaahi rabbikum waan isin rabbii keessanitti amantaniif jecha in kuntum kharajatum jihaadan fi sabiili duuba yoo qabsoo karaa kiyyaatii jecha kan baatan taatan wabtigoo'a mardootii yoo kan jaalalatiyya barbaadu'uu baatan taatan xilaata khiyyaa fi keessan jaalan godhatina tusirruuna ilayhim bilmawadda dhoysa'aan gorsa jaalalaa dhaamtanii fi وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أن وان إسن ريستني في وان إسن ملئفتن هندم بيخا waa takka haala keessanirraa wanni narraa dhokatu hin jiru. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل دوب نمن إسن الرا وانا الرا إسن أوسا دلقه أقمان خراك أجيل الرا مكه نمن دبين تن أفتيف nama tokkootu asaabaa nabirraa kan haaxib je'amu gaafa nabi Muhammad makkatti duulu'uu qophaa'e kan kuffaarri makkaa ifirraa quban qabne namichi sun haaxib je'amu sun jawaaba takkaa waraqaa takkaa xalayaa katabee barreessee kuffaara makkaatiif jawaaba san intala takka tan kaafiraa tan gargaarsa nabi muhammadirraa barbaadu'uu makkarraa madiinaa dhuftee makkatti deebi'uudhaa karaa buutetti kenne wanni inni jawaaba san keessatti xalayaa san keessatti kuffaaran je'u kan inni barreesse. duula rabbiin gargaarutu isinitti deema eeggadha. Namni isinii dhaame namni dhaamsa isinii erge kun haaxib jedhee akkasitti jaartin sun jawaaba fuutee dabarteen duuba hoggaa isiin odoo makkatti deemtuu bakka takka geessu. Rabbiin Jibriil nabi Muhammaditti ergee intala takkaatu warra makkaatiif jawaaban deema bakka akkanaa geesse dhaqqabii irraa fuudhi je'een hoggaasan nabiin ashaab aliyyii fi zubeyri fi miqdaad yaame jaartii san bakka akkanatti dafa'aa dhaqqaba'aa jawaaba irraa fuudhaa jedheen achirraa farda yaabbatanii gulufanii gulufanii dhaqqabanii jawaaba harkaa qabdaa kenni je'een ashaab aliyyi hin qabuu lakkii jette nabi muhammaddu harkaa qabdi nuun je'ee harkaa qabdaa kenni bakka keessee baasii hoggaataan huccuu sirraa mulqineeti baafnaa je'een hoggaasan baaftee itti kennitee fidanii nabitti kennan nabiin agarraan maaltu itti si kaasa yaa haaxib je'een haaxibii san gaafate sahaabicha jennaan yaa rasuula rabbii kufriin itti nan kaafne nifaaqnilleen itti nan kaafne an gosa qureesh irraayii miti warraa fi joolleedhan makkaa qabaa namni biraa hundi fira makkaa qabaa ana male'ee duuba warra makkaa bira harka kaayatu uufan erge je'e jennaan ashaab umar mata'an irraa darbaa nadhiis yaa ergamaa rabbii je'een jennaan lakki yaa umar je'e nabi muhammad inni nama lola badrii nu wajji seene rabbiin warra lola badrii seene hundaan isinii araarame waan feetan dalagaa je'ee yoo mure maaltu si beeysise je'ee nabiin dhiifama namicha sanii godhe haa tayuu akka namichi sun kuffaara jaala godhatu'uun karaa rabbirraa baye rabbiin nuu himee xilaatummaa kuffaarri orma islaamatiif qabu addeessu'uuf je'ee akki je'e. إن يثقفوكم قرم كفارا كان إسن جال قد أتنسن يو إسن قنما يو بكتكت إسن أرجة يكونوا لكم أعداء إلى ثم قلبي كيسا إسني أبا إسنتم الإسن جالم آمتي ويبسطوا إليكم أيديهم ammallee harkaan isinitti gaman isin dhaw'uu fi isin ajjeesu'uun wa'alsinatahum bissuu arraba isaanitiinis isinitti gaman arrabaa fi humnaan isin miidhan wadduu law takfuruun isaan akka kafartanii akka isaanii taatanii والقطة جالة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم في رمان تيسا كان سني جتني كفار جال قدتا أما اللي جولن تيسا كان إساني جتني سري إسلاما كفار مكاتي إرجتا والنسن waa takka aakhiraatti isin hin fayyadu duuba akkamitti sanii jettanii rabbiin wal dhabdan yawma alqiyaamati yafsilu baynakum rabbiin guyyaa qiyaama'aa isinii fi fira keessan ammallee ilmaan keessan kan kuffaara adda baasa isin jannata geessee isaan ibidda geessa duuba isaanii je'anii kuffaara jaala godhatuun wahi akkaa waa akkaa miti والله بما تعملون بصير ربين وان اسم دليدا هند ni argaa ni beekaa irraa isin gaafata karaa rabbirraa hin bayinaa قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم دقمان هال جار قبتني إرت ديم اسم الرجر نبي إبراهيم في والذين معه warra isaa wajji amane keessa isinii jiraa haala isaanii laala'a akkaataa isaan orma kuffaaratii wajji itti deeman qabadda'a isaan jala deema إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وأن إسان أمة إسانتين جأن nuti isinirraa cinne wamimmaa ta'buduuna min duunillaah diin keessan rabbii keessan kan mukarraa tolchitan takkaa tolfattanii gabbartan hin feenu irraa cinne kafarnaa bikum isinitti kafarre isin dinne karaa keessan jibbine. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا نوفي إسن جد أتي قلات مآفي والجبنس ملأته جبنس الزلال مئي حتى تؤمنوا بالله وحده هنج إسن ربي توكيشت أمنتنتي والتيون كينيا هن أرجموا je'anii kuffaararraa citanii isinis isaanirratti laalladha'a waan isaan kuffaaran je'anii fi waan isaan dalagan keessatti jala deema illaa qawla ibraahiima li'abiih waan nabi ibraahiim adeera isaatiin je'e keessatti. isa jala hin deemina malee wanni inni abbaa takkaa abbeeraa isaatiin je'e la'astaghfiranna lak rabbirran araara siif barbaada وما أملك لك من الله من شيء أن أرارسي بربادو ملئ وام برا رب الراسيف arguu hin dandayu nabi ibraahiim adeera isaatiif araarama rabbirra barbaaduun odoo inni hin amanuu hin hubatini kan amanuu isaa kajeelu ammoo inni hin amanuu hubannaan istighfaara isaa godhuu ni dhiise araarama rabbirra isaa barbaaduu ni lakkise. kuffaaraf araara barbaadun hin jiru yoo yaa rabbi qajeelchi jechaa taate malee rabbanaa calayka tawakkalnaa nabi ibraahiimii fi warri isaa wajji jiru kuffaararraa citanii akka je'an takka akki je'an yaa rabbii keenya nuti sitti irkanne wa ilayka anabnaa waa hundarraa sitti dheeysine wa ilayka almasiir eega duune aakhir'atti gara keeti deebina ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا ربي خينيا فتنة ورست كفرين قدن أكن جتشون كفار نرت موسفتي أكن قرصا nun go'in atilleen fuula isaanii duratti balaa nutti hin buusin yoo ati nutti buufte warri kafare jarri kun haqarra hin jiru je'eeti kafaruu itti fufaa duuba sun fitnaa isaanitti tayu'u fitnaa isaanitti tayu'u waan haala keenya laalanii amanuu didaniif kan saniin kufrii ida'atan واغفر لنا ربنا يا ربي نوف أرارمي إنك أنت العزيز أتكا وهند دنديو كإنجفتو ملي وإسهن إنجفن الحكيم كان وان أكك أبو مليهن دلين لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أجمان haalli gaarin qabattan nabi Ibrahiimii fi warra isaa wajji amane kan akka nabi Luut kan akka jaartii Ibraahiim saarra'aa keessa isiniif jira. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نما ثواب ربي خجيل كان عذاب قياك يا ماء صداتف ومن يتولى أمو نمن هال نبي إبراهيم أبتو إيسى كفار جل ديمه تكا كفار جال قدته ربين نكت آتا فإن الله هو الغني ربين دريس وتكتهن هاجمن الحميد كان أكمرت فارفمو عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ربين إسني في قري أرم كفارا كنين أكست والجبتا جد أت جال لأوموهن أولو قرين إساني إسلامي هنجا Owliyaa walii taatan takkatti duuba tanaaf jecha jibbansa kuffaaraa hanguma rabbiin je'etti dhaabaa keessan dabrina'aa namni ar'a jibbitan boru amanee jaala addunyaa aakhira'aa walii tayu'uutu dhufaa rabbiin haala gabrootan isaa akka fedhetti jirjiiraa. Tanaaf jecha akkuma rabbiin je'etti kuffaarri makkaa hamaan sun islaamayee bitti makkaa biyya islaamaa taatee isaanii fi ormi islaamaa kan duraan wal jibban jaala walii tayanii waliyyii walii tayanii islaama waliin jabeessan. والله قدير ربين كان وهيو دنديو كان وان في دلقو أكملون والله غفور ربين كان دلي دبرتهند نما إسلام يف أرارمو رحيم كان رحمة نما قدو وان قاري أكا أمنتئي نما قنمسي سؤون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ربين كفار دينا كيسني جئي إسنين هلولين إسنين هلولين ولم يخرجوكم من دياركم كنين بيتيسني إسن همباس أن تبروهم تلا إساني أول أرى إسن هن وتقسطوا إليهم كراك الطمآت كرا جارئين والججرات أرى إسنهن أو إن الله يحب المقسطين ربين نما وهند كيست كراك الطمآت ديم جالتا نما رؤون ديمو متي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأن ربين جال قد أتؤرى فكان ربين جال قد أتؤرى إسن رو ورى دين كيسني جتش إسني لولو وأخرجوكم من دياركم kanneen biyya teessanii isin baasan wazaaharuu calaa ikhraajikum kanneen xilaata yookaa diina keessanii wajji takkaa diina keessan gargaaranii biyyaa isin baasan an tawallawhum jarasan jaala godhatu irraa isin dhoowwa waman yatawallahum namni kuffaara diinii yookaa amanti'ii je'ee namaa lolu kan mu'mina biyyaa fi haqa isarraa ari'u jaala godhatee gara'aan jaalalaan wajji jiraatu fa'ulaa'ika humu zaalimuun isaani namni if miidhe waan rabbiin irraa dhoowwu dalagu'uun yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane idaa jaa'akumu lmu'minaat dhalaan afaanin shahaadaa qabatte yoo isinitti dhufte muhaajirootin rabbii jettee madiina'atti godaanu'uu jecha eega sulxii yookaa waltaya hudaybiyaa kan nabii fi kuffaara qureeyshii jiddu'utti argame famtaxinuuhunna mokkora aalaala dhugumaan diinaa ifiitin biyya kuffaararraa dheeysu'uu dhufte immoo jaarsa jalaa baddeeti dhufte namni isiin jaalattu hijiraa bayeeti jaalala isaatii hijiraa baate moo jaalala islaamatii fi mokkora aalaalaa beerri gariin. hoggaa jaarsan wal dide aareti hijiraa baya allahu aclamu bi'iimaanihinna rabbiin iimaana isaanii ni beekaa haa tayuu isin mokkoraa kaku'uu wajji haa kakattuu jechuu فإن علمتموهن مؤمنات دوبة yoo akka isiin dhugumaan amante hubattan falaa tarjicuuhunna ila alkuffaar biyya kuffaaratti hin deebisinaa waltayiinsi nabi muhammadii fi kuffaara makkaa jiddu'utti hudaybiyaatti godhame yoo islaamtichi tokko kafaree qureesh itti dheeyse qureeyshin hin deebiftu yoo qureeysh irraa kaafirtichi tokko islaamayee nabi muhammaditti dheeyse nabi muhammad isaanif deebisa jechuu duuba sharxii akkanatti jirtu tanaayi intalti takka tan ummu kulsuum je'amtu amantee. makkarraa madiinaa dhufte duuba obboleeyyan lama kuffaararraa kuffaara qureeshi irraa barbaada jala dhufanii nabi muhammadiin sharxii nu jidduu jirtuu jecha intala tana nuu deebisi je'aniin jennaanin sharxiin yoo dhiirti amantee dhufte. malee yoo dhalaan amantee dhufte miti je'eeni deebisuuf didee akkasitti dhabanii galan duuba rabbiin dhalaa amantee dhufte mokkoru'utti ajajee yoo dhuga'aan amante kuffaaratti. deebisuurraa dhoowwee akki je'e laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahun dhalaan amanee dhufe jaarsotii isi'iitii halaalii miti kaafirri dhalaa islaamaa fuudhuu hin qabu wa'aatuuhum maa anfaquu horii yookaa maharii dhalaa amanetti dhalaa amante sanitti kaafirri baase gaafadha'a kenna'aaf akka horii fi jaatii waliin hin dhabne walaa junaaha calaykum an tankixuuhunna isii jaarsa jalaa islaamoyte fuudhun isinirratti hin dhoowwamu sharxii iddaan isi'ii dhumu'uutin yoo tawajjii rafan taate ammallee sharxii shaahidaa fi waliyyi'iitin إذا آتيتموهن أجورهن يوم هري إسيد آكن تنيف ولا تمسكوا بعصم الكوافر بير إرى إسلاميتا نكاح كفري كيستي قد التنين هنك أبتنا isin islaamayuun nikaaha mure was'aluu maa anfaqotum yoo beerri keessan kafaree biyya kuffaaraa gale maharii teessan tan isi itti baaftan kuffaararraa fudhaa akka jaarti'ii fi horii waliin hin dhabne. وليسألوا ما أنفقوا كفارنس يو بير إساني أمني هجرابي هوري إس اتباسا ها قافتني ذلكم حكم الله يحكم بينكم أكنت دبي مرون فردي ربين إسني فيه diina keessan jiddu'utti godhu murtii isaati wallahu aliimun hakiim rabbiin beekaa xikmaa qabu kan waan dantaan gabrootan isaa keessa jirtu dalagu firdii tana keessatti dantaa kaafiraati fi tan islaamallee laale. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بير كيسا كان كفري بي كافرا قلرا يوهري إس اتبافتا كافر إسني كنو ديدات أبدا يوكا إرأته فعاقبتم دوبة بي كافرا tabeerri itti dheeyse sanitti duultanii horii isaanii boojitan فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أدوهري بوجتا سن أدنقون جرى بير جلايا إيه كفارة قلي كفار هري إساني كنؤوف dide sanii horii booji'amerraa kennaa horiin jara sanii galaa yookaa mugoota kuffaara irratti ta'ee jira misla maa anfaquu hanga isaan beera isaanitti baasan واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ربي إسن اتأمن تنسن صدات waan inni je'u dhagayaa haqa namaa ifirraa eeggadhaa يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا إرجماخي يا محمد يود الآن أمنه وفي واجهد لقود أبو الرتسيف خخته على ألا يشركن بالله شيئا جهنس ta duraa tokkummaa rabbii yaadu waa takka isatti qindeessuu yookaa fakkeessuu dhabu walaa yasriqn lammeeysan waa hatuu dhabu walaa yazniina sadeeysan gumnummaa yookaa sharmuuxummaa dalaguu dhabu ولا يقتلن أولادهن afreeysan ilmaan isaanii ajjeesuu dhabu akka arabni odoo islaamni hin dhufin dhalaa jirtuu awwaaluu ture dhiira jala deemteti fafa yookaa eeybii nutti dhaqqabsiifti je'anii namni gariin waan nyaachifnu hin qabnu je'eeti ilmaan fixa rizqiin isaanitii fi tan joollelleen harka rabbii joollee san uumeti jirtii hin beekanii ulfa ifirraa darbuunis akkuma joollee ajjeesu'uuti walaa ya'atiina bibuhtaan shaneessan kijibuu dhabuu يفترينه بين أيديهن وأرجلهن kijiba harka lamaanii fi miila isaanii lamaan jidduutti kijiban kijibni akkanaa ilmoo lafaa argatte jaarsa is itti dhaqqabsiisu'u tan akkana dalaydu isii ilmoo dhabde tan jaarsi kiyya nahii haa sodaattu isiin ulfa kijibaa jaarsa isi'ii garsiifteti eegasii biyya biraa dhayxee hanga silaa dhalageessu takka dayageessu takka achi teessee ilmoo namaa fudhattee teeti jettee ilmoo namaa itti dhaqqabsiifti akkasuma yoo inni biraa diida dhaqee turee deebi'es ilmoo lafaa argatte faa teeti takkaa keeti jettee itti dhaqqabsiifti walaa yacsiinaka fi macruuf jaheysan waan karaa rabbii gaxxamu keessatti dubbii tee diduu dhabuu nama du'e faarsitee iyyitee booyuu fa'aan huccuu dhooftee rifeensa cirattee fuula if tumtee booyuu fa'aan si khilaafuu dhabu duuba yoo dhalaan sun waan jahan kana hin dalaynu je'ee baallama sii seene sii kakate. فبايعهن akka rabbiin jannata isaan seensisu atis baallama seenif beerri nabi muhammadii baallama seenee nabis baallama seeneef beera makkarraa nama dhibba afurii fi shantamii torba eega makka biyya islaamaa godhamtee. بكا صفج أمتتي واستغفر لهن الله جرى بيرا سنيف أرار رب الربربادي إن الله غفور رحيم رب كان نماف أرارمي رحمة نماف قلو يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم yaa warra rabbitti amane warra rabbiin itti dallane jaala hin godhatinaa isaan yahuda'aa fi nasaara'aa fi waan kuffaara ta'e hundaa قد يئسوا من الآخرة إسان ثواب آخر أرى جراء مرن وام بيخاء كفرني نمن نبي محمد كفره jannata keessaa bakka hin qabuu beekaniif akka kitaaba isaanii keessatti argan kamaa ya'isa alkuffaaru min ashaabi alqubuur akka kuffaarri awwaalame kan qabrii keessa jiru sawaaba aakhirarraa garaa muratetti waan sawaaba aakhiraa arganii hin argannuu beekaniif waan addunyaatti deebi'anii waan sawaaba aakhiraatiin argatan dalaguu hin dandeenyeef darsiin dhibba sadii fi torbaatamii tokkoffaa hangan.